Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitiin haayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akkam ooltan wixata caamsaa sadii bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo ebla 25 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Har'a addunyaa irratti guyyaa walabummaa pireesituu yaadatamee oola. gaazexeessota Yuugaandaa hojii isaanii idilee hojjetan haleellaa qaamaatu mudata jedhama. Somaaliyaa keessattis haleellaan gaazexeessota irratti geggeessamu dabalaa jira. Oduu har'aa keessatti itti deebina. Kibxata dabre kana mana maree nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaatti dhaabbatoota nageenyaaf jireenya namoomaa barbaachisoo ta'aniif karaa eegumsi godhamuu danda'u laalchisee marii geggeessame irratti ka dubbatan tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri yuunaayitid isteetsi liindaa toomaas giriinfiild humnoonni hidhatan beekaa dhaabbatoota uummataaf tajaajila bu'uuraa kennan irra miidhaa geessisu jechuudhaan gochaalee akkanaaf akka itti gaafataman waamicha dhiyeessan. Tokkummaa mootummootaatti ergama Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhaabbataa akka ta'an ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee keessumaa dhimma Tigraay keessaa laalchisee ka Giriinfiild dubbataniif deebii kennanii jiru. Dhiyeenya magaalaa Mogadishoo keessatti eega mormiileen geggeessamanii booda paarlaamaan mana maree biyyattii ka gadaanu dheereffamuu yeroo aangoo pirezidaantii biyyattii Mohaammed Abdullaahi Mohaammed akka dhaabatu sagaleen murteessee jira. Kanneeniif kabroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasarraa Nugusu Taammire, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeeti oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Tamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Somaaliyaan walabummaa pireesidiin Afrikaa keessaa biyyoota sadarkaa gadaanaa keessa jiran keessaa tokko yoo taatu filannoon gaanfa Afrikaa keessatti geggeeffamu dhiyaataa waan dhufeef aangaa'onni gaazexeessotaaf deeggarsaatti dabalaa akka godhan kanneen miidiyaaf falman gaafatanii jiru jedha. Gabaasee Mohaammed Gaahiyyee Moqadishoo irraa erge. Baatilee arfan darban keessa Somaaliyaa keessaa aangaa'onni sabaa himaalee sadii weeraruudhaan gaazexeessota soddoma ta'an hidhanii jiran. Baatii bitoota isaa keessa immoo poolisiin gaazexeessota hojiirra jiraniif kanneen birootti dhukaasuudhaan gaazexeessota lama madeessuunsaa ni yaadatama. Ugaandaa keessaa gaazexeessonni innaa hojii isaanii hojjetan haleellaan irratti raawwatamuu gabaasan gaazexeessonni lama akka jedhanitti humni ibsaa baduu ilaalchisee hiriira mormii geggeeffame gabaasuuf utuu yaalanii reebichi irratti raawwatamuu dubbatan hedduun immoo innaa filannoo baatii amajjii keessaa reebichi irratti raawwatame jechuun haliimaa tumaanii Kampaalaa irraa gabaasteetti. Ebla 28 mormiin magaalaa walakkeessa Ugaandaa Kaayungaa keessatti ka'ee jira. Gaazexeessaa akka ta'e Amoon Kaayanjaa buufata televezyiyoona naannoof gabaasuuf gama hiriirichaatti ergame. Kaameeraa isaa baafatee hiriirtotatti dubbachuu ennaa jalqabetti poolisiin bobba'e Kaayanjaaf gaazexeessituu Kabroo Teedii Nakaliigaa Haleellaa irratti raawwate. Waaltaan Pireesii Addunyaa akka jedhetti Kaayangaaf Nakaliigaan gaazexeessota dhibba tokkoo ol kanneen Ugaandaa keessa hojiirratuu jiranii reebaman keessaati. Gaazexeessonni lamaan akka gabaasanitti hoogganoonni raayyaa ittisa uummata Ugaandaa sabaa himaa waliin hariiroo jiru fooyyessuuf dorgommii kubbaa miilaa qopheessanii torban lama booda. Waraanni Chaad dilbata kaleessaa du'uu pirezidaantii biyyattii Idris Deebii booda mootummaa haaraa moggaasee jira. Hooggantoonni mormitootaa garuu fudhatama dhabsiisuudhaan muudamni kun ajajuma dullacha isa isaan ni hafa jedhanii abdatan ta'uu beeksisan. Deebiin adda waraanaa irratti lola riphxe loltoota irratti geggeeffamu irratti baatii darbee du'uun hooggana isaanii kan waggoota soddomaa xumuraan kan ga'e yoo ta'u biyyattii Afrikaa waaltaa kan jihaada naannoo sanaa keessatti duuluu irratti warreen dhiyaa waliin michuu yeroo dheeraa taate keessatti rakkoo kaasee jira. Manni maree waraanaa ilma deebii Mohaammed Idris deebiin hoogganama. erga abbaan isaanii du'anii booda aangoo kan qabate yoo ta'u baatilee 18 keessatti filannoo geggeessuuf waadaa seenee ture. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Handaarri galaana xaaliyaanii lama bakka kolugaltoonni dhibbaan lakkaa'aman tiyaan ta'ee jira. Dooniin dhaaba gargaarsaa tokko garba meeditiraaniyaan keessaa yabalaawwan namoota seeraan ala deddeebisan irraa kolugaltoota dhibba lamaaf soddomii ja'a baraaranii jiran. Gama biraan waardiyyaan handaara galaana xaaliyaaniif poolisiin daangaa eegu. koonugaltoota dhibba shaniif soddomii lama baraaruudhaan gara odola xiqqoo tokkotti geessanii jiran gareen baraarsa galaanarraa kan SOS Mediterranean jedhamu akka jedhetti dooniin isaa Ocean Viking jedhamtu guyyoota afur dura yabalaawwan laastikaarra ijoolleen maatiin biran jira dhibba tokkoof kudha sagal dabalatee koonugaltoota baraaruudhaan gara bakka amansiisaatti geessitee jirti. Bulchaan odolattii walakkeessa xaaliyaaniirra gara Afrikaa kaabaatti dhiyaatu kan Laampeduusaa akka jedhanitti koonugaltoonni dhibbi shaniif soddomii lama kanneen yabalaawwan afurarra turan baraaramanii gara dugdee galaanaatti bahanii jiran. Baatiin birraa innaa qilleensi oo'uu jalqabu lakkoofsi yabalaawwan seeraan ala namoota Liibiyaarraa gara Awurooppaatti ceesisanii dabalaa adeema. Hindiin guyyoota kudha lama walitti aanuuf guyyaa guyyaatti namoonni kuma dhibba sadii ol haaraa vaayirasii koronaan qabamuu gabaastee jirti. Sa'aatii digdamii afur darbe keessa qofa namoonni kuma dhibba sadiif kuma jaatamii saddeetiif dhibbi tokkoof afurtamii torba vaayirasii kanaan qabamuullee beeksifteetti. Hindiin addunyaarraa daawaa oomishuun kan beekamtu ta'us uummata ishee biliyoona tokkoof tuqaa sadii keessaa dhibbarraa harka lama qofaatu talaallee argachuu isaanii gabaasaaleen naannoo beeksisaniiru. Rutaan waaltaa daawaa oomishuu kan hindii Adaar Poonawaalaa waaqiyyuu dursee kan akkasii ta'a jedhee waan himu natti hin fakkaatu jechuudhaan gaazexaa Biriteen The Sunday Times jedhuuf ibsanii jiran. Dureessichi umriin waggaa afurtamaa gaazexaa sana waliin gaaffiif deebii erga geggeessanii booda qeeqa dhiyeessuudhaan gatii talaallii kan gad cabsaniif Tarkaanfiin kunis biyyoonni talaalliitti dabalaa argatanii lubbuu hedduu oolchuuf gargaaraa jedhan. Yuunaayitid Isteetsi keessaa immoo hoogganaan hojjettootaa Waayit Haawus Raan Kilayin dhaabbata oduu televiziyoona CBS kan Fees the Neeshin jedhuuf akka himanitti gargaarsi hindiif akka dhaqqabu ariifachiisaa jirraa jedhan. Ta'us Ameerikaanis faca'ina vaayirasichaa ittisuuf tarkaanfii fudhataa jirti jedhaniiru. Waayit Haawus jimaata ibsa kenneen kibxata boriitii jalqabee Yuunaayitid Isteetsi. balaliin hindiirraa akka hin dhufne ni dhaabdi jedhee jira. Yuunaayitid Isteetsi xayyaaroon humna qilleensaa lama siliindarii oksijiinii baatu maaskii N95 jedhamuuf meeshaalee qorannaa ittiin geggeessan gara hindiitti erguuf jirti. Taayawaanis oksijiinii akkaan barbaachisu gamasitti kan ergitu ta'uu beeksifte. Ministeerri eegumsa fayyaa Indoneeshiyaa Buudii Gunaadii Sadiikiin akka jedhanitti namoonni gosa vaayirasii isa haaraan qabaman tokko hindiirraa tokko immoo afrikaa kibbaarraa gamas seenuu beeksisan gama biraan waaltaan to'annoo dhukkubootaa kan yuunaayitid isteetsi cdc'n talaallii fudhatan iyyuu vaayirasii haaraa sanaan qabamuu waan danda'aniif gara indooneeshiyaatti akka hin imalle gorsee jira waaltaan qorannoo vaayirasii koronaa kan joon hoopkins har'a ganama akka gabaasetti addunyaarraa namoonni miliyoonii dhibba tokkoof miliyoonii shantamii lamaaf tuqaan saddeet koovid kudha sagaliin yoo qabaman kana keessaa ameerikaan sadarkaa duraarra ka jirtu yoo ta'u uummanni miliyoonii soddomii lamaaf tuqaan afur vaayirasichaan qabamaniiru. Hindii keessaa immoo uummanni miliyoona soddoma ta'an akkasumas Biraazil keessaa miliyoonni kudha afuriif tuqaan torba vaayirasii koronaan qabamuun gabaasameera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan gitoota isaanii kan biyyoota G7 waliin wal arguuf Londanitti argamu. Marii sirnaa kan guyyoota sadiif sana cinaatti mariiwwan geggeeffamaniin dhimma weerara vaayirasii koronaa Raashaa fi Chaayinaa ajandaawwan dhiyaatan keessaa ta'uu akka hin oolle ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. kibxata dabre kana mana maree nageegumsaa ka tokkummaa mootummootaatti dhaabbatoota nageenyaaf jireenya namoomaaf barbaachisoo ta'aniif karaa eegumsi godhamuu danda'u laalchisee marii geggeessame irratti ka dubbatan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri yuunaayitid isteets liindaa toomaas giriinfiild. humnoonni hidhatan beekaa dhaabbatoota uummataaf tajaajila bu'uuraa kennanirra miidhaa geessisu jechuudhaan gochaalee akkanaaf akka itti gaafataman waamicha dhiyeessan tokkummaa mootummootaatti ergama Itiyoophiyaaf itti gaafatamaa dhaabbataa kan ta'an ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee keessumaa dhimma Tigraay keessaa laalchisuudhaan kan Giriinfiild dubbataniif deebii gama isaanii kennanii jiru jaalalleetu dhiyeessa.
Humnootiin hidhatan. dhaabbatoota tajaajila hawaasaa kennan irratti haleellaa geessisan ittisuuf kibxata darbe golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa falmii gaggeesse irratti haasawaa ka dhageessan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara yuunaayitid isteetsi lindaa toomaas giriinfiild addunyaa irratti nagaa fi nageenya argamsiisuuf uummanni ilaalcha duraa argachuu qabaa jedhan jireenyi isaanii akkasumas kabajaa fi nageenya uummataa eegamuu mirkaneessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan. humnootiin hidhatan yeroo baay'ee tajaajila bu'uuraa kan uummataa irratti waan qiyyaafataniif jecha seera addunyaa waan cabsaniif itti gaafatamtoota ta'uu qabu jedhaniiru. Humnootiin hidhatan beekaa bakka qonnaa ujummoolee bishaanii akka faalaman yookiin akka barbadaa'an gochuun dhaabbatooti tajaajila eegumsa fayyaa irratti boombiin haleelanii miidhaa akka geessisan uummannis tajaajila bu'uuraa akka hin arganne gochuu isaanii dubbatan kanaafis jecha uummanni tajaajila ibsaa bishaanii yookaan nyaata ga'aa argachuuf qe'ee fi mana ofiirraa humnaan godaanuuf dirqama kun immoo yaalii uummataa jabaa yeroo tokko tokko immoo hanga lubbuu galaafachuu gaafataa jedhan ambaasaaddar giriinfiild. walitti bu'iinsa bulchiisa naannoo tigraay keessaas akka fakkeenyaatti dhiyeessan walwaraansi tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru caasaa quunnamtii uummataa addaan akka citu gochuun shiboon tajaajila elektirikaa dabarsan akka kufan hospitaalonni akka saamamaniif hojiin ala akka ta'an taasisee jedhan uummanni tigraay fedhii tajaajila bu'uuraa guuttachuuf manaaf qe'ee ofiirraa godaanuuf akka dirqaman karaa dheeraa akka deeman. haalli nageenya isaanii yaaddessaa ta'uufi doorsisa hokkaraa keessumaa humnaan gudeeddiif hokkara saalaaf yeroo baay'ee akka saaxilaman ibsan kun obsaan kan ilaalamu miti jedhanii kanaafis battalumatti diinummaa wal ilaaluun akka dhaabbatu gaafatan manneen barnootaa fi gamooleen uummataa yeroo walitti bu'iinsa sana lafa ijoolleen keessa buufatanii nagaa argatan bakka da'annaa uummataa fi bakka hawaasni itti wal argu yookaan bakka gargaarsi itti raabsamuu fi tajaajila itti argatan ta'ee ture jedhan gamoon barbaachisoo ta'anii fi bakka dahannaa uummataa ta'an akkasii kun beekaa irratti yeroo qiyyaafatamu keessumaa dubartoota namoota tajaajila kunuunsaa kennanii fi maatii isaanii irratti dhiibbaa addaa fi gaddisiisaa geessisa jedhan giriinfiild humnootiin hidhatan waaltaalee tajaajila eegumsa fayyaa yeroo to'atan dubartootaaf shamarran kanneen tajaajila da'umsaa fi sana waliin walqabateen achi turan yeroo baay'ee du'aniiruu jedhan dhimma kanarratti gaaffii kan dhiyaateef tokkummaa mootummootaatti bakka bu'aan addaa kan itiyoophiyaa ambaasaaddar taayyee haasqasillaase akka jedhanitti itiyoophiyaan haga danda'ametti nagaan uummata ishee akka hin jeeqamne hojjetaa akka jirtu ibsanii nagaan inni dhugaan akka dhufuuf yoo barbaadame garuu kanneen nagaa jeeqan itti gaafatamoo ta'uu qabu jedhanii በመጀመሪያ ሴትዮዋ ስላቀረቡት አይደለም እኔ መልስ መስጠት የምፈልገው እኛ ስላልነው ነው መናገር የሚኖርብኝ።
jalqabarratti dubartiin sun waan dhiyeessaniif jecha deebii kennuu fedhaan jiru nuti yeroo jennutti garuu dubbachuun qabaa jedhan akkuma beekamu walga'iin kun golli nageenya eegumsaa banaa gochuun waltajjii falmiitti gaggeessudha kan qopheesse lammiiwwan veetnaam turan mata dureensaa kan waliigalaa yoo ta'u walitti bu'iinsi hidhannoo dabalate haala jiru keessatti siviilota yookaan namoonni nagaa eegamuu akkasumas gamooleen hawaasaa fi tajaajila kennan eegamuu qabu ka jedhu yaada waan baay'ee of keessaa qabuun qophaa'ee jedhan warri veetnaam waan qopheessaniif qabu yaaddoo seenaa qaban sababiinsaas bara 1955 hanga bara 1975tti kan gaggeeffame duula waraanaa ameerikaan hoogganamuu fi veetnaam irratti gaggeeffame badii hedduu raawwatee jira ka jedhan ambaasaaddar taayyeen kana yaadachuuf dhiyeessan kanas ka dhiyeessan akka muuxannoo tokkootti jennee fudhannaa jedhan nuti miseensota gola nagaa eegumsaa waan hin taaneef yaada qabnu dursinee barreeffamaan dhiyeessine biyyoonni ka biroon immoo sababaa dhukkuba koovid 19 kan ka'e walga'ii banaa ta'e kanarratti hirmaachuu akka hin dandeenye ibsan kan barreeffamaan dursinee galchinee jedhu ambaasaaddar Taayyee Asqasillaase naa ibsan.
ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የጄኔቫ ኮንቬንሽን የ1969 ፈራሚ ናት። ይህም Itoophiyaan akka biyyaatti walta'iinsa Jeenevaa kan bara 1969 mallatteessitee jirti. Kunis walitti bu'iinsa keessatti uummata nagaaf eegumsi akka ta'u kan labsudha. Kanaaf sadarkaa ammarra geenyeen walitti bu'iinsi meeshaa waraanaan deggerame amala walxaxaa waan qabuuf miseensonni kaawunsilii hundi hubachuu akka qaban keessumaa kanneen fincila kaasan jeeqan kan mootummaa hin ta'in meeshaa waraanaa gargaaramuun lubbuu uummataa irratti badiin ni geessisu ajjeechaa suukanneessaa fi gocha gara jabummaa irratti fuulleffachuu qabu sababiinsaas finciltoonni kan mootummaa hin ta'in keessumaa dhaabbatoota mootummaa fi kan ummataarratti maaltu na dhibeedhaan waan ga'u isa ammaa qofatoo hin taane isa gara fuulduraas waan murteessu waan qabuuf jecha gochi kun dhaabachuu qabaa ka jedhu ture jedhan dhimmootii kanneen biroos dhiyeessinee turre ka jedhan ambaasaaddar taayeen walitti bu'iinsi kun qoorqalbii uummataa kan miidhe kabajaa uummataas ka tuqe ta'uu dubbatan kan gaafatamuu qabus eenyutu jalqabee isa jedhu ta'uu qabaa jedhaniiru nagaa buusuu barbaadu taanaan kun fedhii hunda keenyaa waan ta'eef itti gaafatamummaan hin jiru taanaan nagaan hin dhufuu jedhaniiru sababiinsaas humni gocha kana karoorsee irratti qophaa'ee hojiirra oolche waan jiruufi jedhaniiru kanaaf nuti ka jennu manneen barnootaa hospitaalonni dhaabbatoonni enerjii lafti gabaa dirree xayyaaraa eegamuu qabu garuu gareen fincile kun hospitaalota sarara humna elektirikaa dabarsaniif gara laafina kan hin qabnee fi dirree xayyaaraa kan qotedhaa jedhaniiru waa'ee nagaa araaraa akkasumas marii gaggeessuu ituun kaasiin dura itti gaafatamaan eenyu akka ta'e baramuu qabaa jedhan. Itoophiyaan akka biyyaatti nagaa fi nageenya uummata ishee eegsisuuf kan itti gaafatamni irra jiru akkuma biyyootika biroo mootummaa fi mootummaa qofa kanaaf tarkaanfiin barbaachisu fudhatamaa jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ergamaan addaa dhaabbataan kan Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee yaada isaanii kennanii jiru. dhimma ka biroon ambaasaaddar Giriinfiild kaasan waa'ee walitti bu'iinsa Sooriyaa keessaa kan ilaaleen. bulchiisi asaad gargaarsa raashaa irraa argatuun dhaabbatoota misoomaa kan bu'uuraa barbadeessaa akka jiru ibsanii miidhaa uummata siiriyaa irra ga'aa jiru dubbatan yaman keessattis daandileen riqichi jiran dhaabbatootni tajaajila eegumsa fayyaa fi manneen barnootaa waan diigamaniif jecha yaman addunyaa irratti biyya jeeqamsi gargaarsa namoomaa hamaan keessatti mul'ate ta'uu dubbatan. kun gocha ta'uu hin qabnee fi baay'ee suukanneessaa ta'uusaa giriinfiild ibsanii nageenya sibiilotaa eegsisuuf gareelee gocha kana raawwatanii fi seera addunyaa cabsan itti gaafatamtoota gochuu qabnaa jedhanii jiru.
kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffattoota keenyaa qophiittaa nutti ceena. dhiheenya magaalaa moqdishoo keessatti eega mormiileen geggeessamanii booda paarlaamaan mana maree gadaanuu ka soomaaliyaa dheereffamuun yeroo aangoo pirezidaantii biyyattii mohaammed abdullaahi mohaammed akka dhaabatu sagaleen murteessee jira gabaasaa mohaammed kaahiyyee bafqaadhu morodaatu dhiyeessa.
pirezidaanti mohaammed abdullaahi mohaammed yookiin farmaajoo jedhamanii beekamanuuf aangoo waggoottan lamaaf dheeressuudhaaf murtii kanaan dura kennamee ture. kaasuudhaaf sanbata darbe walga'ii kana irratti miseensonni paarlamichaa 140 guutummaadhaan argamaniiru. Pireezidaanti Mohaammed Abdullaahiin murtii kanaaf mana marichaa erga galateeffatanii booda muummicha ministeeraa biyyattii Mohaammed Hussein Roobilee haala barbaachisaa nageenya filannootiif ta'u mijeessuudhaan akka adeemsa filannoo dhaabbatee ture itti fufsiisan itti gaafatummaa itti kennuu isaanii paarlamaatti himaniiru.
waxaan raiisul wasaaraha u dhibsaanayaa qabanqaabada iyo maafiqaadka shirka farmaajoon akka dabalataan dubbatanitti muummichi ministeeraa waliigaltee fulbaana 17 bara 2020 fi yaada koreen teeknikaa baayidaa'oo guraandhala 16 bara 2021 kennee ture hojiirra oolchuudha mormitoonni tarkaanfii amma fudhatame simatanii waliigalteen fulbaana 2020 akka hojiirra oolu aangoon isaanii guraan ala darbe kan raawwate pirezidaanti Mohaammed Abdullaahin pirezidaantummaadhaaf dorgomuudhaan ala dhimma biraarraa akka of fageessan gaafataniiru. Miseensi paartii siyaasaa mormitootaa Himiloo Qaraan jedhamu Senaatar Eliyaas Ali Hassan adeemsi filannoo akka iftoominaan geggeeffamu abdii qabanii ibsaniiru.
I welcome the fact that uh, President Formaggio has realized that uh, there is no way out and uh,
Pireezidaanti Farmaajoon akka falli biraa hin jirre baranii waliigaltee fulbaana kudha torbaatti deebi'uu isaanii fudhadheera. Falli qooda fudhattoota siyaasaa hundaan deeggaramu isa kana duwwaadha kan jedhani Eliyaas Ali Hassan amma bulchiinsaa fi nageenya filannoo geggeessuudhaaf itti gaafatamummaan muummicha ministeeraatiif kennameera. Amma akka isaan filannoo geggeessuudhaaf itti gaafatamummaa fudhatanu abdiin qabaa kan jedhus itti dabalaniiru. Hoggansi federaalaatii fi naannolee torban dhufu keessaa waa'ee adeemsa filannoo irratti marii godhu jedhamee eegama. Yuunivarsiitii biyyoolessaa Somaaliyaatti ogeessa saayinsii siyaasaa kan ta'an Anwar Abdulfattaa akka jedhanitti qooda fudhattoonni hundumtuu amma adeemsa tasgabbii biyyoolessaa booressu hambisuu irratti atattamaan xiyyeeffachuu qabu jechuun isaanii gabaafameera. Amma muummichi ministeeraa hoggansa fudhachuu qabu. Filannoo irratti xiyyeeffachuu adeemsa isaa ariifachiisuu qooda fudhattoota siyaasaa Somaaliyaa wajjin marii bal'aa gochuu hawaasa addunyaa wajjin walqunnamtii fooyyessuudhaa fi finxaalessitoonni akka harka keessa hin galfanne eegumsa nageenya jabeessuun barbaachisaadha jedhanii Anwaar Abdulfattah. Tarkaanfii Soomaaliyaan fudhatte kana kan simatte Yuunaayitid Isteetsi hoggantoonni biyyattii waldhabiinsa filannoo irratti jiru hiikanii adeemsa filannoo amma danda'ametti akka raawwatan hubachiisuun ishee beekameera.
kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa kadhabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. magaalaa amboo keessatti dargaggoonni balfa goggogaa kaasuu irratti hojjetaa jiran ofirra darbanii dargaggoota biroo afuriif hojii uumuu isaanii dargaggoo taamiraat dallaloo dubbatee jira. dhaabbanni tajaajila balfa goggogaa kaasuu yaadne jedhamu kun waggaa tokkoof walakkaa dura yeroo hundeeffamu maamiloota dhibba lama qaba yeroo ammaa garuu maamiloota kuma tokkoof dhibba tokko tajaajilaa jira jechuudhaan hundeessaan dhaabbatichaa dargaggoo taamiraat dallaloo ka dubbatu gara fuulduraattis warshaa balfa goggogaa kanarra deebiidhaan tajaajila irra oolchu akkasumas warshaa qonnaan bulaadhaaf xaa'oo oomishu dhaabuudhaaf karoorfachuu isaanii dubbata dargaggoonni otoo hojiin tuffatiin hojjetanii jijjiiramuu qabu nurraa barnoota argachuu qabullee jedha naakor malkaatuu dubbise.
Dargaggoota amiraat bara darbe yeroo wal argine hojii keessan jabaattanii hojjetaa akka jirtan laaleen tureenis isin duukaa guyyaa guutuu waliin kosii kaasaa oollee yeroo sana maalirra turtanii har'a maalitti jirtu?
Hayyee egaa innaa hojii kanatti gallu maamila dhibba lamaa hanga dhibba shanii qabannee socho'aa turre amma immoo maamila. Akkuma tokkoof ifa tokko geenyeerra hojii kanatti isaan hojjechaa jirra. Innaa calqabnu yaa'u birrii qarshii soddomaan calqabnee turre amma immoo birrii kudhan daballee birrii afurtama gooneerra ala adda addaatiin haala boba'aatiin kan ka'e birrii kudhan daballeerra. Uummannis gammadeetu kaffalaa jira kanarra jirra.
Yeroon hojii keessan sa'aatii kamii hanga sa'aatii kamitti?
Dafinoo hanga qidaametti. Ganama sa'aatii kudha lamaa hanga guyyaa sa'aatii jaaf walakkaa.
Sa'aatii jaaf walakkaa booda hoo maal gootu?
Sa'aatii booddee immoo yoo waan fe'amu yoo jiraate baadiyyaa fa'aa adii cidii waan mi'aan fa'aa feenee finnaaf hojii akkasii fe'umsa hojjechaa jira.
Mee waggaa tokkoof hojii jaan kun akkamitti darbe?
Hojiin kun akka laayyootti hin dhufne maamilli kun akka laayyootti hin dhufne hojii baay'ee barbaadaa hojii amanamummaatiin kan hojjetamudha. Yeroo yerootiin sa'aatii keenya kabajnee argamuun dirqama ayyaateef yeroo yerootiin uummata kana amansiisaa amanamummaa keenya agarsiisaa amma kana keenye joonni kun eddaa ilaalamu akka laayyootti waan darbee nutti fakkaachuu isuu danda'a garuu waa baay'ee keessa darbineerra egaa waaqayyos nu gargaaree tattaaffii keenyas har'a deemneerra isa boruus yaa'u.
Rakkoon ilaalchaa qaamolee hawaasaa tokko tokko biraa fi maamiloota tokko biraa akka ture bara darbee naaf kaastee ta'u. Isaan gamsaatu furamee ammas kan hin furamin jira waa'ee kanaa nutti.
Guutummaatti hin jijjiiramne iddoo tokko tokkotti gana ammas hin hafa hojii hin barbaadama. Akka calqabnee sana garuu jijjiiramee jira.
Mee maaltu fooyyee maaltu hin jijjiiramne?
Namoonni baay'ee amma. Iddoo daandii gubbaa irratti yookaan safara safaratti eeggatuun amma akka qaaniitti ilaalaa jiru. Maaliifii kun filannoo ijaa argataniif gara keenyatti dhufuu calqabaniiru duraan tokkoffaa waan kun hin baranne waan kana barsiisuun dirqama ijaa ta'eef Amma garuu waan kun ijaa jiruuf namnis argaa jira. Amanummaa keenyas argaa jira. Kanaafuu yaadni isaanii gara keenyaatti dhufaa jira. Namoonni tokko tokko immoo yaa'u beekanis ta'uu danda'a, otoo hin beekinis ta'uu danda'a, hin beekinsa. Ammayyuu ganaa tokko tokko daandii irratti, daandii gubbaa irratti kan gatan jiru. Naannoo naannoo mana dallaa mana namaa irratti gatu hin jira. Kun kun egaa ammayyuu nafa.
Akka magaalaa Ambootti hojiin isin jalqabdan hangam jijjiirama fideera?
Akka magaalaa keenyaatti erga nuti dhufnee yaa'u namni biraa otoo odeessee wayyaa garuu akka magaalaa keenyaatti jijjiirama guddaa argineerraadha. Erga nuti hojii kanatti gallee amma iddoo tokko tokko naannoo tokko tokkotti balfi kuufamu amma iddoo isaatti hin arginu baay'ee hir'ateera magaalaa keenyatti baay'ee. Guutummaa guutuu jechuun hin dandeenyu. Ammas jira garuu hojiin barbaadannis.
Gama carraa hojii uumuutiin yeroo jalqabdan sanaa namoota yookaan dargaggoota lamaaf carraa hojii uumuu natti himtee turteetii yeroo ammaa kana dargaggoota hangamiiti kan isin duukaa hojjetaa jiranii tarii yeroo sana tiraaktara tokkoon kan jalqabdanii isumaan hojjetaa jirtu moo kan biraas dabaltaniittu?
Innaa calqabnu nama lamaa qaxarree hojjechaa turre amma garuu. Nama afur goonee nama lamaa daballee nama afur taasisneerra. Hojii kanatti nama afur taanee ka'anii hojjechaa jiru. Inni kan biraa tiraaktarri nuti dura qabachaa turre tiraaktara kireeffanneetu hojjechaa turre. Amma garuu yaa'u carraa adda addaa maatiin nu go'ee irratti liqaa baankiitiin tiraaktara tokko bitanneerra. Tiraaktaraa ishee tokkoo fi saharaatiin hojjechaa jirra.
Akka Afrikaattis ta'e akka Itoophiyaatti yookaan akka addunyaatti lakkoofsi dargaggootaa baay'ee dabalaa jira. Keessumaa biyyoota Afrikaa keessatti immoo lakkoofsi dargaggoota hojii hin qabne yookaan hojii barbaadanii gara malee dabalaati kan jiru. Kanaan wal qabatee hojii isin hojjetaa jirtan hangam muuxannoo ta'a?
Hojiin kamiyyuu bu'aa baay'ee qaba. Kana keessatti hojii balfa goggogaa kaasu irratti nuti calqabnu namoonni baay'ee. nu faana deeman iyyuu nu faana amma deemuu dhiisanitti namoonni baay'ee amma qaana'anitti bakka keenya amma qaana'anitti namni ga'ee jira. Kun immoo ilaalcha irraa ka'a. Ilaalchi kun immoo sirrii miti. Hojiin hojiidha. Hojiin mana mootummaa yookaan xarabbeezaa irra teessee kan hojjetu hojiidha. Isa balfa guggugaa isa kaastus hojiidha. Hunduu hojii hojii mataa isaati. Garuu adda addummaan isaa kan fide ilaalcha mataa keenya. Kanaafuu balfa kaasuunis hojii tokkooti. Kanaafuu dargaggoonni keenya hojii tuffachuu yookaan hojiin kun namni maalnaan jedhaa otoo jechuu baatan amma ta'anii otoo hojjetan. Amma daandii gubbaa irra deeman otoo hojjetan. Jijjiirama guddaa akka dhufuuf nama guddaa kanaafuu dargaggoonni keenya hojii tuffachuu otoo dhiisanii. Gara hojiitti otoo galanii waan guddaa hin jedhu.
Mee hojii kanarratti mudannoo akkamiitti isin mudatee beeku?
Hojii kanarratti innaa hojii hojjennu nama wayiitu daandii gubbaa irratti nu arge nagaa nu gaafate. Hojii kanarratti hojjettaa nun jetteetu ayizoo gaa hin darbaa kunis nun jette. Kun jechaan ilaalcha isheeti. Nuuf hojiidha kun. Isheef garuu waan qaanii isheetti fakkaateera gaa. Kanaafuu ilaalcha keenya sirreessuu. Sirreessinii baay'ee gaariidha jechuun barbaada.
Mee kaayyoo akkam akkamii qabdu gara fuulduraatti?
Nuti kaayyoo qabna. Kaayyoon keenya tokkoffaa warshaa lama dhaabuu. warshaa tokkoffaa pilaastikoonni pilaastikoonni sassaabanii riisaayikilii yookaan irra deebi'aan hojiirra akka oolan. Inni lammaffaan immoo qotee bultoota keenyaaf kompoostii qopheessu. Kanarra immoo faabrikoonni kana keessatti immoo carraa hojii uumuu. Nama baay'eef isaammaa afur goonee gara dhibbaatti gara dhibba lamaatti taasisuu barbaadu.
Hundeessaa dhaabbata tajaajila kosii yookaan balfa goggogaa kaasuu yaadnee fi miseensa waldaa kanaa yaada dhaggeeffattootaaf qooddeef maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaan akkasumas maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin guddiseen si galateeffadha jabaadhaa.
Ishee galatoomaa.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 1,240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 1,485 irratti wiixataa gaafa jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata.